eh na no be bad thing no be men una oh, you want them mother thank god say dem bring you lie say you do another match He don do na. He never do when they catch you for something you go wan die the matter if, if you dey right now nobody for don hear word for here. why you dey take am person. as you take am person i wan make she talk. you know why you dey take am person. why no go take am person. catch am ah, ah. several times. she no go talk you know how many video calls this girl don do with men. na video call na. Uh -huh, my lord i say make i show breast you no gree say na her boyfriend. i just say show breast yesterday. i no show jo. you show na the first one you show na the first one you know how many calls you show you show. one of them na my love na my love my boyfriend. Show my boyfriend in breast. I go show another person boyfriend my breast. Now you wait, can't tell me. We show am to make you make you sure you can't see. He not talk lie. He not talk say. He not talk say make you go. You get boyfriend. I see the show am breast. My guy can't remove face. Oh God! Don't they call am boyfriend. No dey call am boyfriend. You know your boyfriend. Is your fucking mate. Eh? This one get boyfriend. Ah. E, oh. oh Wahala. Oh. Boyfriend. Okay. See. Hey, she's engaged though. Now eh? we get engaged for which hand? This girl. Ah, now what she dey do? Oh. Ah, now she dey call your contact also. Now no, she's engaged. Eh, that's why she dey call your fuck woman. She know when she don when she don fuck full everywhere. Yes na. people come see say another person dey fuck. Eh, it's good to fuck and say that fuck am. Denying it. Why you denying it? I'm engaged. Oh, yes. Like, who engage you? I'm getting married this year, baby. Come on, máa ṣe Come on, wọ́n ṣe bí àwọn ọmọ mi for three years. fifty thousand for three years. for three years. kò ṣe bí o every day. na go carry una go tailor wey go be only. tailor wey go swam so you no go give me that contract now. na go give you na make you be my friend. na make you be my friend. Holy Spirit. Your own na to dey show people your breast. Eh, uh-huh, why I no go show my breast? Try your face, come down to that, that is it. Who is this, who is this thing? Now, I, If I show your man my breast, I swear I no go look your breast again. Because my breast fine pass your own. Ah. I'll cut Make a roast am give okay, you. Wait, I shall. Show me, say him. Eh, wait, na true. Open am up, see. Make no go, make you open your. Now you start, she start. Shebi na you dey talk say me I dey show your man breast. You know say na she sabi show breast well well. Breast wey dey one side. To dey show people boyfriend breast. You say your breast dey one side. I agree. I agree. I agree oh! face like this. I agree, I agree. To show you say she no go ever go straight. I agree. From one man to another <laughs> I agree oh! na like some my guy like am. Which guy? they talk say na so my one of my focus like am you never get boyfriend like if you get boyfriend steady boyfriend we go no. you no go hear word plenty no miss eh i get plenty before nko wa no go no be my usual now you see what i dey talk if i not do plenty now, when i come do plenty now, when I'm married, i no dey lie you you dey do and dey deny but me i no dey do and am na <laughs> I know they do am I do. I'm not doing it. That's why I'm starting. No, she know they do an na video call she dey always. She know they do And As she did like an virgin, she be my great grandmother an virgin. Yes, so. To show you how how is not possible for her not to go to have uh, for her. Your great grandmama because say you get plenty. My grandma grandmama na na na na virgin na for where she dey. <laughs> when you don talk for kaoli you fit say na other guy so how you talk for kaoli. for kaoli. ehe na if i handle one of those people wey dey knack they no go remember your your name again mm. pin like this wetin your name start with they no go even dey remember later j for your for their life you dey here if i knack one of your guy your your life no go even remain the same. Hmm. <laughs> because you wan set am you go affect am na all those ones wey dey give am money take her you go affect her because they no go know her again they no go know her that money wey they dey give her they no go give her again all this is what they dey do for her she no go smell am so madam behave. so your kpekus the cage man. Nah eh your father who you for the future, jesus cage am you never see this girl whine start dey smile if she don't sit down for ground dey whine am. Now make me wan make you stay away from my from my master. no dey call am your man make am you let am show breast. na you wan show na free of charge no say wetin you see for here so na free of charge. if i remove my mask your boyfriend. wetin you see for here so na free of charge creator na na wetin she dey do be that to dey give her give her give her na you give so wetin i go i go blind the eyes make e no see He carry breast wan show my guy i go blind the eyes my guy open eye see breast free of charge. you suppose bring the phone come close now you uh-uh. suppose keep your mouth closed. no which man he wan see breast he wan show my guy breast i wan am one of your men he wan show my guy breast he won't show my guy breast no, i tell am say leave am Now my guy be that no be your guy as in one of you na one. Amaka, what do you say about this? <laughs> that one dey off. <laughs> You don't He dey off. What do you say about this? That one dey off. He don't be don't be abeg. I don't have anything to say. Every time, wow, wow, wow, wait here. He won't show my guy. If I show your guy my breast, na even free of charge. You open and finish. I should be so, I know. open. I open and I That's that thing. No, enjoy it. I don't open like this. Enjoy. No, no, no father come outside. Na lie. Father come outside. If your father come outside, I swear your guy will dey call you 24. Where is that girl? Where is that girl? Go open your phone. Go open your grandpa's or fuck up. na you bring am he bring am he bring am you know if we dey there you know what kind of for he bring he bring am come as an lie you bring you bring a phone. as say see how I did. you know say we if dem don dey another level you know, they remember what you dey do. madam you know, dey remember wetin you dey do na yesterday you know when i even do you know when i can't even do that you do me well we shoot <laughs> you say you do me i smoke yesterday morning no i just said. you say i no do video call yesterday oh. Now yesterday abi i dey The day before yesterday all the same eh? all the same Not be even no be yesterday well eh even if na day before yesterday you call. go bring your phone call your boyfriend make a remove nipple for her. make that thing they talk to oh, me oh, i remove one nipple for your boyfriend no go know your name again. he go come see am free of charge but the truth be say na still me go see dey with that be no how how ah, ah, oh ah, bola no talk like that o oh. you no know wetin you do for that <laughs> nigga you know wetin i carry wetin you carry. stand up see me well. that time you say never see am. see if your guy is in you eh You don't go know you again. so tell me now wetin come dey here now. one i get bonbon you don't get. which bonbon. and he can shake. make i shake my own. i wan get sabi make i shake my. you see wetin i dey talk. you see wetin i dey talk. na I son in dey show am. na so in dey show up? you see the way i take do am na so show up? Can't am go dey show up?